bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi impamvu ni ukubera abatwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izo njya mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko ba- nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi yo mu rusenda iri muri teritwari ya fizi ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo agaruka ku matati ariko araba hagati impunzi z'abarundi zahungiye aho muri kongo n'abakongomani bababuza gutora udukwi aho babwirijwe kudutora iyo nkuru co kimwe niyerekeye abavyeyi bo mu ntara ya muramvya turi mu gihugu c'u burundi batabona ingene abana bagiye gusubira ku ishure kubera umwimbu utagenze neza turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha yilaye bazosasa mu rubanza rw'umunyekongo jean pierre bemba mu kwezi kuza ku vyaha yagirizwa vyo guha igifukamunwa ivyabona mu rubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara yakurikiranwa ko niyo sentare vyaraye bishikirijwe na cpi ku mihinga mu ejo kwa gatatu iyo sentare ifise icicaro muri oranje itegekanya kumuburanisha ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda hamwe n'abandi babiri bagirizwanya ivyaha bimwe nk'uko amakuru atangazwa n'iyo sentare abandanya bivuga bemba inyuma yaho yahejeje- ya- yejejwe na- ku vyaha vyo mu ntambara yaciye atahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ahava avanwa ku rutonde rw'abazokwiyamamaza ariko yagirizwa kuba adakwije ibisabwa kugera ino saha turiko tubabwira no makuru ntibiramenyekana nimba bemba azoca asubizwa ilaye canke azobandanya ari muri kongo ivyo vyaha akabikurikiranwa ko atari laye kwibuka no kunamira senateri wa leta z'ubumwe za amerika john mccain birabandanya aha muri amerika bitegekanijwe ko ejo kuwa gatanu ikiziga ciwe kizana ku cicaro c'inama nshingamateka kiri ngaha washington dc aho yari amaze imyaka mirongo itatu n'ibiri arangurira amabanga y'ubukenguzamateka inyuma y'imisa yo kumusabira izobera kuri katedrale katolika y'i washington dc ku munsi wa gatandatu aho abahoze baramutswa amerika barack obama na george w bush bazoshikiriza amajambo mccain azoca ashingurwa ku munsi w'imana ku ishuri riri mu gisagara ca napolis muri leta ya maryland aho yakurikiranye ivyigwa vya gisirikare mccain yitavye imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe na kanseri yo mu bwonko igisata c'ishamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hcr gitangaza ko imiliyoni zine z'abana b'impunzi batiga ibituma kazoza kabo hamwe nako imiryango babamwo kaba kabi cane ivyo biri muri raporo ico gisata giheruka gusohora hcr imenyesha ko kw'isi yose hari impunzi zababa imiliyoni mirongo ibiri muri bo abarenga igice ca kabiri akaba ari abana ico gisata gihamagarira amakungu gushira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kikongera kigasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha amaleta yakira impunzi kugira ngo hatezwe imbere ibijanye n'inyigisho radiyo ya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva mwe muri mu rwanda muri kuri fm jana kane n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze tunabashimira ko mutahengeshanya kutwumviriza mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na metero mirongo ine na zibiri ahandi mushobora guca kugira ngo mwumve ijwi rya amerika mukunda ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook naho nyene turiyo ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugihere mu gihugu c'u Rwanda aho abayanzi ba yanzi bahurikiye muri koperative kwa Didu ikora umwuga wo kubaga ibitungwa bishimiye ko itagitejwe ca munara ni nyuma yuko ubushikiranganje burabwucu ivy'ubucuruzi mu gihugu c'u Rwanda bufashe icemezo co gukurikirana abayobozi b'iyo koperative banyereje imitungo akaba ari bo bayishura ibindi kwino nkuru turabibandanya n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana icyo tugarukaho ni uko ibintu by'ubujura mu makoperative bigomba guhagarara kandi bizahagarara abayobozi bose bagaragayeho ubusembwa cyangwa bagaragaraho ubusembwa ubu ngubu ni minisitiri w'ubucuruzi n'inganda bwana vincent munyeshyaka ahumuriza abanyamuryango ba koperative koadu ni koperative ikora umwuga wo kubaga imwe mu makoperative yagaragayemo ibibazo by'imicungire mibi y'umutungo no kunyereza ku buryo yari igezeho gutezwa cyamunara kandi abanyamuryango batazi igihe umwenda banki bishyuza wafatiwe minisitiri munyeshyaka abwira abanyamuryango ibyemezo byafashwe mu gukemura ibibazo byugarije iyi koperative abanyamuryango mwese n'abari bari mu gusezera mubireke muhame muri koperative turashyiraho abacunga iyi koperative yunguke dushyireho abakozi duhemba kandi tuzakurikirana dukemure ibibazo byose bihari ari iby'amafaranga ari iby'imiyoborere ari ibyo mu mitungo yayo yose ibarurwe igaruzwe abayibereyemo imyenda bose ayo mafaranga agaruzwe abanyereje bose ayo mafaranga agaruzwe banafashe koperative imyenda yafashe nayo itangire ikore iyishyure ikindi tuvuga bya cyamunara n'ibiki byose mu byibagirwe koperative yanyu turayishyiriraho ubuyobozi butuma tubikurikirana buri munsi ni imyanzuro yanyuze abanyamuryango bavuga ko nta nyungu bigeze babona muri koperative yabo kandi yinjiza amafaranga atari make nk'uko bamwe babigarukaho ngewe kuba leta y'ubumwe yadutekerejeho minisitiri w'ubucuruzi n'inganda akaba yageze hano kuri ngewe navuga yuko ari nko kuzuka kw'abanyamuryango ba koperative kuko twari twarashyizwe mu kintu kimeze nk'icyobo twarapfukiranywe aho abari bagize komite ya mbere bagiye bafata impapuro badusinyira umwenda tutazi buzuza impapuro mpimbano za miliyoni zigera kuri miliyoni magana abiri zisaga ibi bibazo byari birimo harimo uburiganya bwagiye bubaho butangiriye koperative hinjizwa abanyamuryango mu buriganya e, imaze imyaka itanu ikora ariko kugeza ubu nta munyamuryango n'umwe urakabona n'igiceri cy'icumi abenshi muri make babayeho gutyo ntacyo koperative yari itumariye minisiteri y'ubucuruzi n'inganda iravuga ko yahagurukiye gukora ubugenzuzi mu mikorere y'amakoperative kugira ngo abashe guteza imbere abanyamuryango bayo no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange bwana vincent munyeshyaka niwe uyobora iyi minisiteri ikitugaragariye nko muri aka karere ka rubavu ariko ibyo mvuga birajyana n'ibyo twabonye uyu munsi kuko n'ejo tuzakomeza hari iriya koperative twabanjemo ikora umwuga w'ububazi iyo twasanze ari koperative ifite ibibazo byinshi cyane harimo amafaranga menshi bigaragara ko yibwe ariko harimo n'ibibazo byo kubona ababayobora nabo abenshi nta bunyangamugayo bafite iyobowe neza yakunguka kandi ikagirira akamaro abanyamuryango niyo mpamvu rero twiyemeje nka minisiteri kureba ukuntu muri iyi minsi twabafasha tukazahura iriya koperative igasubira ku murongo iyi koperative ikora umwuga wo kubaga irimo umwenda wa miliyoni zisaga magana abiri na mirongo inani z'amafaranga y'u rwanda kandi abanyamuryango bavuga ko batazi igihe yafatiwe minisiteri y'ubucuruzi n'inganda hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bivuga ko zimwe mu ngamba ziriho harimo no kongerera ubushobozi abakozi bakurikirana amakoperative haba ku rwego rw'umurenge ku karere no ku ntara porofeseri harerimana jean bosco uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative avuga ko abanyereje imitungo y'amakoperative atandukanye batangiye gukurikiranwa kandi bigikomeza uwaba yarafashe amafaranga muri kodo yibwirize yishyure inzira z'ikigendwa naho ubundi ntabwo turabareka ntabwo turaborohera ntabwo turashobora gukomeza kwihanganira abantu bigize inyaryenge mu nyungu z'abanyamuryango turagira ngo ugiye muri koperative abe agiye kuboneramo za nyungu atabonaga ari wenyine naho babandi bari gushobora kwiyita inyaryenge bakarya umutungo imiyoborere bakayigira hagati kabo abo rwose ntabwo turabihanganira hari abasangiza inzego zireberera amakoperative zigenda bigura intege mu gukurikirana abarigisa imitungo y'amakoperative hamwe bikanakekwa ko abagenzuzi nabo bahabwa amafaranga n'abo banyereje bakabakingira ikibaba claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nari nabicaye ku masonga nkitangura abavyeyi babeshejeho n'uburimyi mu ntara ya muramvya baraganya ko umwimbu baronka utazobashoboza gukwiza ibikenewe kugira ngo barungike abana kwiga mwaka w'ishure wimirije gutangura mu gihugu c'u burundi iyo ntara ibarizwamwo hamwe basigura ko ari kubera amafaranga y'ishure yiyongeye ko hafi inshuro zitatu kuyahora arihwa ariko hari n'abandi bavuga yuko bashora utwo barimye ntibaronke ubagurira muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu diane ndonse yanyerukiye mu ntara ya muramvya kuturabira uko vyifashe
hano ku isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya ababyeyi hamwe n'abana b'abanyeshure umwe wese ahagaze imbere y'ibyo yashoye ahanini bigizwe n'ibyo bimbuye mu mirima nk'ibitoke ibijumbu imyumbati n'ibigori byumye by'imishishi hamwe n'iby'intete abasanzwe bakorera muri rino soko bavuga ko umwimbu ari mwinshi kuruta uko byahora hamwe bikava ko umwimbu wabonetse bigata ko benshi bakaba bawuzana mu isoko kugira ngo barondere bya nkenerwa kubera umwaka w'ishuri wimirije gutangura muri uku kwezi kw'icenda ariko rero uyu yashoye ibitoke avuga ko abashoye ari benshi kuruta abaguzi ubu kwezi kw'icenda abashora nibo baba benshi abaguzi nabo bakaba bakeya kubera ko hari ubukene bw'amahera kuruka abana mu mashuri
ibi bituma n'ibiciro by'ibifungurwa hano ku isoko bica bigabanuka imbegeti y'ibijumbu yahora igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi ndwi igurwa hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu twumve uyu munyeshure uko abigenza kugira ngo azokwize ibikoresho byo ku ishure uvuze witwa gute ni nahatswe ya sente wigamo kangahe mu wa gatandatu ngiye mu windi urashoye eee none ibyo bijumbu uza kubikuramo amafaranga angana gute habiri n'atanu bibiri ntibarenzanya azogufasha iki mu bijyanye n'ibikoresho byo ku ishuri kumenya ngo ni make turaza turongereza turagerageza tukarima hanini tukaza turashora gushika tuzakwize ibikoresho hari n'abandi bashoye ibitungwa bito bito nk'inkoko n'inkwavu uyu n'uyundi munyeshure yashoye inkoko avuga ko ahiza kugurwa ayongereza ayo yari amaze iminsi aca kw'ingero witwa gute nitwa ndiko kubwamera hasi mbe wavuze ngo wigamo kangahe muri cumi na kabiri amafaranga y'ishuri ubu yaraduze kubera umuntu akigamira gatanu yatanga make ko umuntu agenda arunguruza niko aduka byoroha cyane umuntu aragenda akarimira igihumbi akarimira bibiri kutebuka zokwiza n'ikaye na zitanu yego none nk'iyo nkoko niyo wari waroroye eh niyo nari naroroye nari naberuke naciye ndayiziganya kugira nzegura amakaye nze ndayishore hageze kugura amakaye niko wamubigenza eh niko nama ndabigenza rega sinoyaronka ntanyu ndabigenza uko muhira ntiboyaguha muhira barongerera kubera ntakwira
ku banyeshure biga mu mashuri ya leta amafaranga y'ishure yavuye ku bihumbi cumi na bitanu aja ku bihumbi mirongo ine na bitatu ku gice c'umwaka ugizwe n'ibice bitatu ku babyeyi babeshejweho no kurima babona ko bitazoborohera kwama barose ayo mafaranga uyu ni umwe muri bo ahagaze imbere y'umufuko w'ibigori yashoye ubu uri by'umugabo uruzi uronka ibyo ushobora kugira ngo uronke ibyo ukwitegurira umwana amakaye niyo menerevare mbega uwiga kureho n'itike ritarajakoho n'ibindi bindi ubu ni ukubaha amasuka nta kindi kintu nta mwimbu umuntu ashobora kuronka ngo yigishe mw'umwana ushobora kuronka mwayo mahera ayo mahera ni menshi cyane nta mwimbu nta n'amahera ariho n'ibyo ushobora mbere urabura n'amahera nka wowe umufuko mugabo uraza utahugurishije oya njongira ntahe mbere nabuze amahera ubiremurana yego ndabiremurana cyane ninaronka umwanya nzobigarukana ari nko kuwa mungu twibutse ko ubushikiranganji bw'indero butegekanya ko umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uzotangura itarike cumi z'uku kwezi kw'icenda uca twinjiramwo mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika
igisata c'indero mu burundi duce tukibandaniriza muri komuni ya ntega y'intara ya, ya kirundo ivugwamwo imyidogo y'abavyeyi bo mu bwoko bw'abatwa barereye kw'ishure ritoya rya nyakiwingo abavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko ibibondo vyabo bikumirwa mu mashure ahanini bagaca banaheba iryo shure kubera gukumirwa bahogwa ubwoko bwabo mu buyobozi bw'iyo ntara baremeza ko ikibazo bakizi kandi bagiye kugikemura muravyumva mu nkuru tubaza umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika mu kirundo jean bosco ndarurinzi abatwa biga ku ishuri rya nyakibingo baturuka ahanini ahitwa itwengebuye abavyeyi b'abatwa bemeza ko abana babo bakiriye hagati ku bwinshi umwaka w'ishuri uheze kiretse gukumirwa kubera ubwoko bwabo aba bavyeyi bavuga ko bishika no guturubikwa bagaturubikwa n'abana bo mu yandi moko umwana akagenda kubera ya mico ya ya kera umwana agakumirwa abandi bakamwinuba kubera ngo ari umutwa agaca agira umutima mubi ntiyicare imbere nk'abandi umuvyeyi yabimenya akanaruka mukurayo ngaha turafise abana bari muhira bicaye kubw'izo mvo zo gukumirwa barakumirwa nyene ugasanga baramerewe nabi ku bintu by'uko abandi baba babacokoje ngo ni abatwa twebwe rero ababyeyi twamara kubimenya ugasanga biratubabaje gusumba aho n'abana iyo bagiye ku ishuri bamwe bahora babaku- babakubita abandi bana babahaharika bakabakubita bakanza ko baca bahera ishuri uyu mukenyezi avuga ko abakenyezi batihanganira na gato ibishikira abana babo bigatuma baja imbere y'abagabo mu gufata ingingo yo kubakura mu ishuri kubera abantu abagabo bobo batazi ibintu byishari ku mitima muga twebwe abantu babakenyezi duca tubabarana ingoga harageze yaho tuvuga ati "Shwi, kwama turinubwa nko kumengo ntituri abantu nk'abandi dukeneye kuba mwopfuma muguma muhira mugakora ibikorwa muhira kubera ko mudaheza mushikire ngo barezi mubabwire muti abana vyifashe ukuntu kunuku urumva hariho ukuntu naho baciye babanza baraduhaharika bavuga yuko ngo umwana atambaye impuzu z'amakake adashobora kuba yosubiramwo ico gikorwa co kw'ishuri ca tubona tubaye abakene gose banyuma yaho tutobishobora vy'izo mpuzu kuzikurikirana bana baca bahebera dara abo batwa bavuga ko biteguye gusubiza abana babo ku mashure bizeye ko bitazongera gushika uko vyabaye mu mwaka uheze none ubu kubera ukwezi kw'icenda kugira gutangure tugomba tubasubizemwo bongere ba- bige Eh, batangure umwaka wa mbere babandanije babibandanya tuzaca tubareka kubasubiza ku ishuri kubera babaharika cane twari twandikiye iniporoba ko yodufasha ishyirahamwe mpuzabatwa kugira ngo ridufashe gusubiza abo bana mu ishuri kugira ngo baturose n'utwambaro tw'impu- tw'ishuri n'udukoresho twararungitse urutonde rw'abana cumi yego mwino minsi tuzoja kuraba umuyobozi w'ishuri turabe ko babadushira ku rutonde navyo nyene nti- ntituvyizeye neza mugabo tuvuga ko byanse tuzoca du- tu- tuja ku mu- ku biro bya indiporoba tubivugeho abo ba- bo- abo nabo ko baca babivuga hejuru ishirahamwe mpuzabatwa iniproba mu burundi rivuga ko ivyo abo batwa bo ku ntega bavuga bitarabashikira mu maraporo baronka umushingamateka nengo emmanuel arirongoye avuga ko ivyo kwinuba abana b'abatwa bimaze kugabanuka ku rugero rushimishije mu mashure yo mu burundi nengo avuga ko muri komine ntega bimaze kugaragara ko abatwa biga ku rugero ruto cyane ugereranije no mu bindi bice by'igihugu akavuga ko bagiye gutohoza ko vyoba biva kuri iryo kumirwa rivugwa canke ku zindi mvo zitaramenyekana nzisabira visenti arongoye igisata c'indero muri komine ntega nawe avuga ko yari amaze kumva bivugwa ku matwi ko abatwa biga ku ishuri rya nyakibingo bakumirwa mu masomero nzisabira akamenyesha ko agiye kwishikirayo vuba kugira yirabire inkuru y'imvaho ariko arahakana ko atamunyeshure aheba ishure kubera yabuze imyambaro y'ishure nk'uko abo bavyeyi b'abatwa babivuga akamenyesha ko iyo bishitse bakabona ko umunyeshure yabuze umwambaro w'ishure bamwihanganira akabandanya yiga mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara abanyagihugu bo mu rusenda bahangayikishijwe n'uburyo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iherereye muri teritwari ya fizi zonona ibidukikije himvo izo mpunzi zisigura ni uko ishami rya onu ribitaho rcr rimaze amezi umunani ridatanga inkwi ariko rero n'abo banyagihugu nabo baridoga ko bahohotegwa murabyumva mu nkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vedasite ngabo abaturage b'abakongomani batuye mu rusenda ndetse n'umuyobozi wa gurupe mw'abarara n'orosi batwa juma john bagaragaza yuko impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha dore ko kubera ubugizi impunzi zizazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu rusenda itakigira ibiti umuyobozi wa gurupe mw'abarara n'orosi batwa juma john avuga yuko hsr imaze amezi agera ku munani idatanga inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu rusenda aribyo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa sibatwa juma john agira ati wakimbizi bako wanasema bako na miezi munane impuzi zimaze amezi umunani zidahabwa inkwi uzaba umuntu ibifungugu mwima inkwi zo kubitekesha ibi nibyo bijya bituma bagenda bangiza ibidukikije njiri na batuma na wao wanaenda wanaharibisha mazingira vile ni kweli nizeyimana jani ni umubyeyi wo muri village ya kane yo mu nkambi yo mu rusenda twahuye avuye gutasha inkwi mu masambu y'abakongomani namenya yuko ishyirahamwe rya aseri rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti impamvu ni ukubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokiza izo njya mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko ba- nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajayo nyene baguma badutuka baguma badutuka ndore imana ngumye umutima abarizwa mu ishyirahamwe ry'impunzi zitwika amakara mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafata iya mbere mu kubagurishaho ibiti ibiti by'ababembe twe ntabwo tubyangiriza ibiti by'ababembe turabikunda uburyo tubikunda buri ubu ngubu twebwe umubembe araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni ibihumbi mirongo ibiri akakubwira ati ibi ni ibihumbi mirongo ibiri na bitanu akakubwira ati ibi ni ibihumbi mirongo itatu ukamuhereza amahera ayo mahera ava hehe nta kazi dufise ngaha mu nkambi umuntu aritupa akaheba itaye namba yapokera akabunga akora muri ka kabunga kiwe yapokera muri ka gasheri kiwe yapokera akamuhereza amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti boyanzara irikiriruka twagenda gukora muri bya biti twahura n'abarararondo bafise mu macumu yabo imipanga yabo ati mwebwe murabakimbizi ni muri bene uburongo tumaze kumva turi bene uburongo uyu bwe ubwoba buradufata mumaze kudufata tugira iki duca tugira gute baratwambura amakara katwambura byose kaba kaga kuzanye bakakwambura wagera ku gipolisi nimba uturotse ufise ako gakara cyangwa urukwe rwo gucana abapolisi bakarukwaka ntacu uvuga kuko uri umurefije umurefije nta jambo afise imbere ya mwene uburongo umuyobozi wa gurupe mw'abarara noro sibato juma john avuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu rusenda hari amashyirahamwe agera kuri atatu arimo ishyirahamwe rya adara yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizaterwa mu misozi yunamiye inkambi yo mu rusenda mwomenye yuko hashize umwaka ishyirahamwe rya adara ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije ariko igitangaje ni uko iryo shyirahamwe rya adara ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyure ukubiri no guhora zishaka inkwi mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani bedasengabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabo harakintu inkuru iwe mushobora gusura kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu mu kanya dushobora dukubitiza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya bintu biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno munsi rero inkuru tuja mu mizi ni inkuru yi- yanuganuze ku mbuga ngurukanabumenyi kuri no wa kane tariki ya mirongo itatu ukwezi k'umunani niho tugarutse kwishim- kuyigaruka ko ariko yatanguye kunuganurwa mu ndwi turiko tura mu ndwi isozegwa ivuga ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati ah, yavuze ko leta iteguriye kwakira abanyepolitike bahunze igihugu harimo mirongo itatu na bane bari ku rutande- ku rutonde rw'abaronderwa n'ubutungane iyi nkuru turayigaruka ko na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza aho uretse ko yacishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi yanavuganye na bamwe mu banyepolitike bahungiye hanze y'igihugu bamwe mu banditse basa n'abasaba umuco nk'uyu yagize ati mbega abo mirongo itatu na bane ni bande ko mperuka mu baronderwa harimo n'abamenyeshamakuru hamwe n'abahanira agateka ka zina muntu ubu nawe asa n'umwishyura muri maka akagira ati urutonde rurahari kandi si mirongo itatu na bane gusa turi benshi uwundi nawe ati murataha niba mwibaza ko bihannye bagahinduka muribagiye imikenyuro ya kera reka tubandanirize kuri uyu yanditse yiroresha ko akagira ati reka mvuge ko ntashe wirabire ingene batangura kuvuga ngo wa mukobwa yavuga imicafu aratashe ngo tangira abandanya yandika ati nibajije kenshi gutaha ntibishoboka n'abagenda bagenda bahoze reka dukomereze kuri uyu yandika avuga ati mu bisanzwe mu gihugu kigengwa n'amategeko ubutungane burigenga nta muntu n'umwe abutegeka icyo bukora amajambo y'uwo mugabo arerekana uwasohoye irya mitahe atarwego na rumwe rwo ku isi rwigeze rushira mu ngiro uwo mugabo avugwa ni Terence Ntayiraja umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro yahaye iradiyo yigenga isanganiro yavuze ko leta yiteguriye gusubiramwo ibijanye n'abantu bahunze igihugu bagizwa gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe wakwifuza gutaha nagomba rero mpumurize abo bene wacu bavuga ko bafise ubwoba ko uwifuza gutaha wese imiryango yuguruye uwifuza wese atahe na ba bandi byagora mu bibiri na cumi na gatanu bashika mirongo itatu na bane barondoga no gutungane erega harya naho wako nkagira ngo arwaye amahere canke ngo bimeze gute ngo hari ikibazo yishikiriye umuvyeyi mukavugana muheze bakishikana mu butungane hanyuma ingene vyogenda bakavyihweza kuko n'abana b'u Burundi ariko urazi ingene biryosha umuntu iyo vyamugoye ati jewe ngaha vyangoye nagize ikosa ndaje ntimwinde kundondera ariko ndasubika kumwe canke mu rubaza mugabo mu nkubite ngufi canke ne ndetse ndabizi ariko weza bakabiraba uburyo bwo kubiraba Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba ari mu banyepolitike bahunze nawe arabwiyumvira si ubwa mbere leta ivuga ibyo bihano bwaca kabiri irabye ingene biyorohera ikavuga iti twabikuye bwaca kabiri irabye ingene bigoye ati twabisubijeho uyu munsi rero ndiyomenya ati byavuyeho burundu ndibuka duhurira i helsinki umumusumani yavuga ati burya baracafite icyo bita presumption d'innocence ati nta manza ziracibwa zihagaze kuri icyo kibazo bukeye kabiri baca barabigarukana cyo kwemeza ko bitakiriho umushikiriza amanza mukuru wa repubulika namba ariwe byaciye ko namenyeshe yandikira umwe umwe ati kuva ubu bimeze uku ikibazo cyawe gihagaze uku twabikuye mu nzira burundu ntituzosubira kugira ngo abarundi bashobore guhura baganire umutima uri mu nda ibyo o nibyo byokumvikana kuko itangazo ry'umukuru nashaka be umwunganizi w'umushikiranganji ntibingana itegeko urwandiko rwanditse ruvuye eh, mu nzego ziba zibijejwe Charles Nditije umunyepolitike nawe nyene yahunze igihugu inyuma y'imvururu zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu wasanga ibishikirizwa na leta ari nk'uruhendo ikibazo ca mbere umuvyo kwibaza ati mbega umuvugizi umwunganirizi mu ntwaro yo hagati mu gihugu niwe asigaye atanga ikigongwe avuga imanza ngene zaciwe ni kuvuga rero abo bantu banemetswe iryo bara ntibigeze baburana ntibigeze bagirirwa dosiye ku buryo rero ari co twokwita uruhendo kugira ngo bereke amakungu y'uko mu burundi amahoro arirya nawe ko hariho mbere n'ituze mu gihugu ko nabo bagize ibi- na biriya bagira ikigongwe kugira ngo batahe bavuga bati noneho ibintu bikoja mu buryo ni propaganda yo kubaragira kubera ibiganiro vyimirije ko yabereka amakungu y'uko hari ikintu cahindutse mu burundi mugabo nta kintu na kimwe cahindutse ibihendwa abana uwo irahira akihenda ngo bamubwire ikigongwe ntibaza ko yoshika bakamuta muri yombi agize imana ntibamugandagure Nditije aratanga umuti wa vyose ibyo byose bijanye n'imyerekano bijanywe n'abagirizwa ibi n'ibi- na biriya kubera biriya imishingo ca gatatu ca petero nkurunziza ca- cahunyanze amasomo yacu n'ibwirizwa shingiro nta muti n'umwe ushobora kuboneka urama atari ibiganiro bihuza bose tukavuga ico yakoze ico yononye tugatorera hamwe inzira irama inzira ihumuriza bose bivuye eh, mu masezerano tuba twasinyiraniye nayo ibisigaye byose ni uruhendo kandi nta muti uzoboneka ibintu bizoguma ahubwo biyangara bisubira ibuti kubera ata gushaka kuriho kwa leta ya petero nkurunziza y'ibujumbura ivyo biganiro ubu leta isanga bitagoye guheraheza cyane rwose ahubwo kuko ibibazo byinshi bisigaye byaba bikomeye na cyane cyane ibirabo bw'igihe by'igihugu byatorewe umuti mwibwirizwa shingiro dufise ubu mbere n'ivyerekeye bya biringo byatorewe umuti nyiri cyubahiro yararivumereye nkibaza yuko igisigaye ni giki ni integuro y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri reka turangirize kuri uyu yanditse asa n'ububaza ikibazo ati igihe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati atangaje ko ibyaha abantu bakurikiranwa ko vyasubiwemwo ubutandukane bw'inzego buba buri hehe eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Eloge hurika neza harakenewe na kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi mwariko muratwumviriza mwakenuye bakozi bamenyesha amakuru bacu batandukanye nabo nyene bagize ico baterera n'abandi bose baterere kugira ngo iganiro gishoboke Junior Nadran yakoze muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi bari bari kumwe Diane na Hazwe twari kumwe kuri mikro tuzongerejo nkaho twaherereye twahereye ariko mu kurindira ntimuze gutangwa na muri sangayo no munsi saa kumi muraza kandi gushobora gukurikira amakuru azo agezweho ku Burundi igihe c'isaha cumi na zibiri igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afurika muranikwe